Suniin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixataa jimaataatti galgal sa'aatii lamaa wadhakka sa'aatii sadiitti meetirabaandii kudhanii sagalii 22 fi 25 irratti waashingtan diisii irraa sanii dabarsiin ta'aadhaan maantaan jalqabna. Isaan herdhallee warqaa qabaatanillee gurraan ammoo gara raadiyoonii VOA teessoo mootummaa Ameerikaa waashingtan diisii irraa dabruu jirtu caqasuu jirtan galateeffachaa nagaa sanfuuna adoolessa lama barkum lamaaf kudhanii shaniiti ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan tokkummaan mootummootaa golina eegumsaa jechuudha. Ajajoota waraanaa riphxee loltootaaf jeneraalota waraana Sudaan kibbaa irratti tarkaanfii uggura fudhachuun tarkaanfii gara fuulduratti godhamuuf baay'ee gargaara jechuudhaan jaarmiyaan tokko dubbatee jiras yuunaayitid isteetsi keessaa mataa oduu har'aarra.
Waraanni Afrikaa kan hajaji tokkummaa mootummootaa jalatti nagaa Somaalee eeguu jiru ufuufuu laafin qabaa jalqabaasii haaraan gad ba'e tokko. Dhukkubii HIV AIDS ganni shanan dhufa keessatti maanta'uu akka danda'uu fi dhukkubii somba ka qorsa hedduu ittifachuu danda'u irratti waan ogeeyyooti fayyaa nutti himan isan timna. Waan har'a sanii qopheessin qophii fayyaatii fi oduu keessatti sanii qopheessin keessaa tokko gara namoota jechaan oduufi.
Kan Enough Project jedhamuuf Yuunaayitid Isteetsi keessa maadheffate gurmuun to'annaaf fala barbaachaa rakkoolee siyaasaa uggurri roobii dabre kana gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaatiin ajajoota waraanaaf riphxee loltootaa Sudaan Kibbaa ja'a irratti murame haala siyaasaa Sudaan Kibbaa keessaa ka to'annaa dhabe sanaaf furmaada barbaaduudhaaf tarkaanfii barbaachisaadha jedhee jira. Jeneraalota waraanaa Sudaan Kibbaa sadi'iif ajajoota riphxee loltoota biyyattii sadii irratti murame uggurri kun qondaalonni kun wal waraansa baatilee kudha sagaliif biyyattii raase ammeessuu isaaniitiif akka sochiin isaanii uguramuuf qabeenyaan isaanii akka hin sochoone ajaja murtiin tokkummaan mootummoota dabarse kun gabaasaan VOA James Baatii xiinxaltuu siyaasaa Inaf Project irraa Akshayaa Kumar dubbisuudhaan kana dhiyeessee jira. Soraan akkanatti dhiyeessa.
Akshaayaa Kumar piroojeektii qorannoo imaammat Suudaan Kibbaa taa'inaaf jedhanitti xiinxaltuu siyaasaati. Bulchoota Suudaan Kibbaa adabuun namu balleessa ofiitii fi itti gaafatama akka qabu agarsiisetti. Warri Suudaan Kibbaa keessatti muddee barkum lamaaf kudhanii sadii jalqabe ilmaan namaa waan mataan isaanii tolchi jedhani balleessatti muruun milkeetti karaa kanamallee adabuu danda'aniin keessa tokkotti. itti gaafatamtooti waraan suudaan kibbaa tokkummaan mootummoota adaba sadeen meejar jeeneraal maariyaal choong yoolg magoong luutinaal jeeneraal gabri'eel jook riyaakii fi meejar jeeneraal santiino deegolf fa'a itti gaafatamtooti waraanaa paartii mormituu sadeen ammoo meejar jeeneraal saayimen maatwelduwel meejar jeeneraal jeems kwaangii fi meejar jeeneraal piiter gaadeet fa'a akka gabaasa piroojeektii inaafitti itti gaafatamtoota waraanaa jahaan tunin itti gaafatama qabaniin uummata dhumachuu dhowwuu didan malee ofii nama uummata ficciisisanii yookaan ammoo balleessan guurdoon tasaaniiti jechuu miti jedhu taatullee akka jecha kumaaritti pirezidaantiin suudaan kibbaa salvakiirii fi itti gaafatamaa paartii mormituu isaanii reek machaar fal araaraa fiduu dhabuun balleessa tanaaf itti gaafatamaa isaan tolcha.
We believe that it is exactly true that those who bear the greatest responsibility for obstructing the peace and intransigence are akka herregi kennaatti warri balleessa tanaan itti gaafatama qabu warra nagaatti gufuu ta'ee fi warra koraraara dhaqullee yaadu mataa ofii irratti goggoge yaada nama fudhachuu didu naqaashiin itti mirkaneessanii jennaan ee warri balleessa qabu kanaayetti. dubbiin bulchoota suudaan kibbaa akka biyyi bulchaan irratti wal dhabanii jennaan dubbiin ummata jidduu seentee namni waraana walitti baafate tunin nam miliyoon lamaa olii baqachiifte nama kana baqate kunin namuma ummatuma nagaan jiraachaa ture hiyyeessifaa akka ambaasaaddar USA tokkummaa mootummoota keessa jiru samaantaa paaworitti warri ilmaan namaatti fid kunin yookaan ammoo ilmaan namaa waan fide balleessatti hojjetu kunin ufillee balleessaa tan jala hin ba'u.
riphxee loltoonni farra mootummaa kan sudaan kibbaa keessaa mooraa naga eegdota tokkummaa mootummootaa siiviloonni kuma hedduutti lakkaa'aman keessa jiraatan haleeluudhaan yoo xiqqaate nama tokko ajjeesanii kabiroo ja'a madeessuu isaanii gurmuun naga eegumsaa tokkummaa mootummootaa kan sudaan keessaa kun beeksisee jira. UN Mis kan jedhamu gurmuun tokkummaa mootummootaa kun ibsa kaleessa baaseen kan namoonni walwaraansa biyyattii baqatan kuma hedduun keessaa qubatanii jiran mooraa biyyattii kaaba bahaa magaalaa malakal jiru kanarratti ennaa leellaan geggeessamu humnoonni nageegumsaa deebisaniitti dhukaasuu isaanii dubbatee jira namoonni madaawan marii waldaansaa fayyaa argachuudhaaf kan geessaman yoo ta'u isaan keessaa tokko namni tokko jechuudha haala sodaachisaa keessa kan jiru ta'uun beekamee jira. manni murtii federaalaa dhaddacha afuraffaan galmee himannaa abubakar ahmed mahammad faarratti kanneen himannaa shororkeessummaan himataman miseensota koree hawaasa musliimaa furmaata barbaachaa fi himatamtoota kabiroo irratti deemsa murtii kennuu jalqabe arra dhageessisuutti fufee jira arra murtiin murtaa'e hin beekamne manni murtichaa beellama kabiroo kennee jira mallaskaachuu ammaa gabaasee jira tujubeetu dhiyeessa.
manni murtii federaalaa dhaddachi arfaffaan har'a hojii isaa kan jalqabe abbaan alangaa akka ragaatti kaqabeef jecha himatamtoonni poolisiif kennan dubbisaan dhageessisuudhaan ture manni murtichaa himatamtoonni kudha saddeettanuu jecha isaan poolisiif kennan erga dubbisaan dhageessisee booda kaleessaa jalqabee ka dhiyaate ragaa abbaa alangaaf jecha himatamtoonni poolisiif kennan kan of keessaa qabu ibsa gabaabaas kennee jira ragaaleen himatamtootaa ka jedhanis dubbisameera. manni murtii galmee bal'aa kana dhaddachichaaf dhiyeessuuf har'a sa'aatiilee shanii olitti fudhate ragaaleen gam lamaanis himannaa dhiyaate irratti ragaa ba'aniiru ragaa galmeeleef kan viidiyoo gama laaleen manni murtii ibsa kennuuf wixata waxabajjii 29 bara 2007tti beellama kabiroo kenneera kan abbaan alangaa himannaa shororkeessummaa irratti dhiyeesse yeroo ammaa ofirraa ittisaa ka jiran abubakar ahmed ahmaddiin jabal yaasin nuuruu kamiil shamsuu badru huseeniif kanneen biroo walumaa gala namoota kudha saddeeti manni murtii kana dura murtii kenneen himatamtoota kudhan walaba gadhiisuunsaa ni yaadatama dhaabolii lamaafis murtii wal fakkaatu kenneera kanneen walaba gadhiisamanii oliyyannaa abbaa alangaatiin deebisanii himataman keessaa himatamaa 25ffaan alii makkii bakka hin jiraannetti itti murame hidhaan waggoota 15 itti murtaa'uunsaas ni yaadatama. wixata dhufus manni murtichaa murtii seeraa dabarse dhageessisa jedhamee eegama.
gammoojjii maalii gama kaabaatti argamu tokko keessatti haleellaa geggeessameen loltoonni humna nageegumsaa tokkummaa mootummootaa jaajjeessamanii shan madaa'uu isaanii tokkummaa mootummootaa beeksisee jira humna nageegumsaa maalii jirurraa ibsi ba'e akka jedhutti konkolaataan humnoota nageegumsaa sana fe'atee deemaa ture arra ganama magaalaa timbuktuurraa gama kibba dhiyaa kiloomeetira 45 irratti haleelame namoonni haleellaa sanaan madaawan achi baasamuu isaanii fi helikoophtaroota dabalatee humna haaraan achi bobba'uusaa gurmuun tokkummaa mootummootaa beeksisee jira haleellaa sanaaf hagammaatti kan itti gaafatama fudhate hin jiru.
tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoon vii'oo'ee sagantaa afaan oromooti qophiitiin caqasaa yaad qabdallee nu barreessaa nu bilbila. waraanii afrikaa ka hajaji tokkummaa mootummoota jala sumaalee eeguu jiru amisoome eegumsi sumaalee keessa adoo jiru lafa hedduu alshabaab irraa fudhachuun isa beekama taatullee immoo dhiyoo tana keessa waraanii alshabaab kaambi waraanaa sumaalee amisoom ka sumaalee jirtan adduudeetiin hedduu keessa fixuun laafinnaa amisoom agarsiisaa jedhe gabaasii haaraan ba'e garaattu jubeessan deebis.
waxabajjii 26 alshabaab gamasaan haaloo ba'ee jira haleellaa qindoominaan geggeesseen. gareen shororkeessotaa kun naannolee sadiirraa maadhee amisoom kan magaalaa xiqqoo leegoo haleele ganama waarii isaa shan irratti of wareegaan tokko konkolaataa irratti boombii kiyyeeffachuudhaan keellaa maadhee sanaatti dhoose loltoonni alshabaab dhibbaan lakkaa'aman maadhee sana marsuudhaan humnooti gamtaa afrikaa dhibba tokkoof digdama lammiiwwan burundii gamas turan irratti haleellaa oofan jedhan koomishinarri naannoo leegoo abukar abdallaa ishaaq abukar akka jedhanitti tilmaamaan loltoonni kun kuma tokkoof dhibba shan ta'u kan lakkoobsa kana dhibba shaniin ga'anis jiru ta'uyyuu kun loltoonni gamtaa afrikaa dura dhaabbachuudhaaf lakkoobsi isaanii hedduudha jedhan abukariif aangawoonni naannoo kanneen biroon haleellaa sana jalaa miliqaniiru kaan immoo akka carraa ta'ee hin milkoofne ittaanaan ishaaq garee finxaaleeyyii kanaan qabamuudhaan mormirraa murame walumaa gala loltoota lammiiwwan burundii shantamaa oltu ajjeefaman xiinxaltoonni akka jedhanitti haleellaan sun amisoom keessa akkasumas waraana biyyoolessaa somaaliyaa kanneen yeroo hedduu duula alshabaab irratti geggeessan humnooti gamtaa afrikaa waliin ta'uun qindoominaan hojjetan keessas dadhabbiin jiraachuu saaxile irra hedduun rakkoo kanaa hanqina heelikooptaraa aangawoota waraanaaf qindoomina gurmuu amisoom hanqachuusaati. pool wiiliyaams as waashingtan diisii keessa akka jiru yuunivarsiitii joorji waashingtanitti ittaanaa piroofeesara dhimmootii sadarkaa addunyaati yeroo ammaa seenaa gurmuu gamtaa afrikaa kan soomaaliyaa keessaa kan amisoom barreessaa jiran wiiliyaams akka jedhanitti amisoom walga'uu dadhabe loltoonni kuma 22 soomaaliyaa kibbaaf waaltaa mara to'achuuf ga'oo miti wanti barbaachisu garuu gaaffiinsaa gaaffii baay'inaa yookaan lakkoofsa loltootaa miti gaaffiin jiru. loltoonni kun akka fedhan sossa'uu danda'uu isaaniif naannolee murtaa'aa to'achuuf humna meeshaa waraanaa qabuu isa jedhuu jedhan amisoom xayyaara waraanaaf humnootii hatattamaan deebii kennaniif humnootii biyyoota kabiroon walitti dhufuun hundeeffaman keessaa ergamantu itti hanqata haleellaan eengadda geggeeffameen loltoonni gamtaa afriikaa erga haleellaan sun geggeeffamee booda leegoo dhaquuf sa'atilee 48 itti fudhate sanaaf sababaan hagi tokko. loltoonni alshabaab humnootii gamtaa afriikaa daandii irratti eeggachuudhaan haleeluu jedhamee waan shakkamuuf ture kan maqaan isaanii akka hin tuqamne fedhan angawaan soomaaliyaa tokko akka jedhanitti humnootiin ugaandaa kanneen amisoom keessaa leegoorraa fageenya kiiloomeetira soddomarra akka jiru buufata xayyaaraa tokko keessa turan humnootiin itiyoophiyaa immoo fageenya kiiloomeetira torbaatamaa qofaarra turanii jedhan humnootiin ugaandaa dhumarratti ennaa isaan leegoo ga'an loltoonni alshabaab duruu bosonatti nam'an. meeshaa isaanii waraanaaf namoota isaanis lola guyyaa kabiroof oolfatan rakkoo kabiroodhaa jechuun kan wiiliyaam tuqan immoo alshabaabiin ganda baadiyyaa fagootti adamsanii ari'uuf hanqina qabeenyaatu jira waggoota darban keessa loltoonni gamtaa afriikaaf kan soomaaliyaa magaalaalee tokko isa kaanitti aansuudhaan innaa bilisa baasan humnootiin alshabaab irra hedduun miidhaa nagasiituu rangaa'in miliqanii jedhan wiiliyaams. amisoom alshabaabiin bakka qabatee jiru gadhiisisuu malee barbadeessuun itti ulfaate kanaafis sababaan murna alshabaab itti dabalaa barbadeessuuf xayyaarota ga'an hin jiru alshabaabis ennaa injifatamu dura dhaabbatee loluu mannaa baqachuu filate ajajaan waraanaa amisoom kan maqaan isaanii akka hin tuqamne fedhan tokko akka jedhanitti loltoota lammiiwwan burundii sanaaf deeggarsa kennuu dhabuun humnooti gamtaa afriikaa qaanessaadha. murnaawwan akka loltoota burundii deeggaruuf duula geggeessuufis humna qilleensaatu barbaachisaa jedhan ajajaan waraanaa kun madoo keenyaaf kanneen du'an magaalaa tokko kabirootti geessuu hin dandeenyu xayyaaraan gamasii ba'uu qabu ajaja kana eenyutu kennaa jedhan kan amisoom irraa hundaa'e hoogganoota loltoota biyyootii ja'a gidduus qindoominni hin jiruu jedhan ajajaan waraanaa kun raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsa kennaniin ajajaawwan waraanaa hagi tokko kallattiin ajajaawwan waraanaa amisoom irraa miti ajaja kan fudhatan bakka isaa biyya isaanii biraa qajeelfama eegu akkuma leegoo keessatti ta'e haleellaan innaa dhaqqabullee waldeggeruun hin jiru amisoom yeroo ammaa loltoota ugaandaa burundii jibuutii seraaliyoon keeniyaa fi itiyoophiyaarraa dhufan of keessaa qaba loltoonni kun ajajaawwan waraanaa kan ofii isaanii kan qaban yoo ta'u akka seeraatti silaa martinuu hoogganaa amisoomitti gabaasuu qabu murnaawwan waraanaa kun yeroo hedduu waliin hojjechuun itti ulfaata loltoonni kun kan geggeessaman murna isaanii keessa qajeelfama jiruuni kan loltoota burundii leegoo keessa jiranii akkaataa kanaan ilaalamuu danda'a rakkoo guddaa kabiroon immoo loltoonni soomaaliyaa itti gaafatama amisoom harkaa fuuchuuf qophee ta'uu dhabuu isaanii yookaan yoo xiqqaatellee naannolee alshabaabiin qabaman to'achuu dadhabuu isaaniiti mootummaan loltoota soomaaliyaa kuma 28 leenjisuu barbaada garuu loltoonni kun hin qophoofne lakkoofsi loltoota amisoom gamas jiranii duraan kan yaadame loltoonni soomaaliyaa hatattamaan humnootii ofii isaanii hundeeffatanii duula alshabaab irratti geggeeffamu dursaan hoogganuu ka jedhu ture jedhan wiiliyaams sun immoo hin taane kun egaa amisoom loltoota murtaa'oodhaan naannolee bal'aa ta'an keessatti duula akka geggeessu daandiiwwan meeshaaleen ittiin deddeebi'uufis akka to'atu isa dirqisiise. haalli akkas eegaa alshabaab irraa dhiibbaa kaase alshabaab irratti duula marsaa haaraa banuuf mariin geggeeffamaa jiraatus ajajaawwan waraanaa akka amananitti humni qilleensaatti dabalaa jiraatu malee duulli kun amisoom humnaa ol akka hiixatu gochuudhaan humnootiin mootummaa soomaaliyaas sadarkaa itti injifataman irraan ga'uu mala.
tamaataan caqasuu jirtan turraa doonii vii'oo'ee sagantaa afaan oromoota akka lakkoofsa waashingtan diisitti guyyaa sa'aatii tokkoof daqiiqaa afurtamii shaniiti isanii biyyi jirtanillee sa'aatii lamaaf daqiiqaa afurtamii shaniiru jirti gara sirbaa dabarraa an barbaade si dhabee jedha eebbisan an barbaade.
Nandirinii dubbitiya nallee yakkinii garaakiya. Nandirinii dubbitiya nallee yakkinii garaakiya. An barbaade asi dhabee garam jirtan faateetiya. Nandirinii dubbitiya nallee yakkinii garaakiya. Nandirinii dubbitiya nallee yakkinii garaakiya. An barbaade asi dhabee garam jirtan kadhuutiya. Shinaan maqaa teeti asi baastee hayyoon teeti. Baatee maqaa teeti asi baasee abbaan teeti. Waa waaqisii kenne faate midhaagumtee teeti. Waa waaqisii kenne shiina bikuun illee teeti. barbaade sidabe an barbaade sidabe an barbaade sidabe garam jirta faateetiya barbaade an sidabe barbaade sidabe an barbaade sidabe garam jirta faateetiya. Nandirinee dubbiitiya nallee yakkinii garaatiya. Nandirinee dubbitiya nallee yakkinii garaakiya an barbaade asi dhabee garam jirta shiinaatiya. Waan namni nyaatu cufa rabbi guddaa tarkaa qaba. Waan namni nyaatu cufa rabbi guddaa tarkaa qaba. Kadoonsi jaalladhee ammeen tarkaasi qaba. Baateensi jaalladhee ammeen tarkaasi qaba.
Eebbisan biyyeen siisa biladhinnaa jecha waan hafedda barraa taam caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti qophiilee teenne ta'uu ixataa gijimaataa caqasaa intarneetii irraa immoo feesbuukii fi waan gargaaraa irraa qophii teen laala waan hafedda barra. Qophii fayyaa. Akka daarektarii damee HIV AIDS tokkummaa mootummootaa jedhutti furmaata jabaan jiraachuu baannaan dhukkubni HIV AIDS kuniin ganni shanan dhufaatti akka malee hammaachuu danda'a. Dhukkubii sombaa haqorsa hedduu ofirraa ittifachuu danda'ulleen akkanuma dabalaa deemuu danda'a. Oduun dansaan ammoo akka qorattootii jedhanitti dhukkubii kuniin akka dhukkuba qorsaa dhukkubsombaa haqorsa hedduu hin ittifannee kaane namatti hin dabru. Gara qophii jaalannee san deebisa.
Wal'aansaafittis dhukkuba HIV AIDSiif godhamu. ammumaa jajjabaateen babal'atu taanaan waggootii dhufan shan keessatti dhukkubicha hammaachuuf ka jiru ta'uu gabaasni haaraa bahee hubachiisee jira. UNAIDS fi Laanset Komishin akka jedhanitti dhukkuba kana ittisuuf jijjiiramni hammanan jedhamne kan argame yoo ta'u garuu lakkoofsi namoota haaraa dhukkuba kanaan qabamanii hatattamaan gaccabaan jiru. UNAIDS fi daayirektara waliigalaa akka ta'an Misheel Sidibee akka jedhanitti. waggooti kudha shan booda jechuun bara kuma lamaaf soddomatti weerara dhukkuba eedsii dhabamsiisuuf waggootii dhufan shan murteessaadha jedhu waggootii shanan dhufan keessa tarkaanfiin barbaachisuun fudhatamu taanaan miidhaan gama namaa fi maallaqaan mudatu kan fixiinsa fidu ta'aa jedhanii jiran tiim maartin noh unaids irraa akka jedhanitti.
It's a very serious message. We actually think it's quite a positive message. We kun ergaa jabaa qaba akka ergaa gaariitti ilaaluu qabna dhukkuba eedsii irratti deebiin kenname hedduu jijjiirama kan agarsiise nutti fakkaata kan jechuu barbaannu garuu waggoota kudha shanii booda dhukkuba eedsii dhabamsiisuu barbaanna taanaan waggootiin dhufan shanan akkaan barbaachisoo ta'uu isaaniiti.
maartinoo akka jedhanitti yaaliin amma ta'aa jiru qophaasaa waan barbaachisuun argamsiisu.
Current efforts basically are doing an enormous amount of good, but what we will see.
Yaaliin yeroo ammaa jiru waan gaarii hedduu hojjete garuu waan waggoota dhufan dhiyeenya kanaa keessa ta'uuf jiru yeroo yaadnu uummata jiru keessa dargaggootaaf shamarran heddumaachuuf jiru kun immoo weerarri dhukkuba eedsii hammaachuu irratti qooda guddaa qabaata. Isa kana immoo lakkoobsi namoota vaayirasii HIV waliin jiraatanii fi kanneen vaayirasicha qaama isaanii keessa jiraachuu hin beekne waliin yeroo ilaalamu yaaddoo guddaadha.
Uummanni vaayirasii HIV saaxilamuuf carraa guddaa qaban akka teessuma lafaatti yookaan kutaanis adda addummaa qabu jedhaniiru.
If you're in southern Africa and you're a young woman, you're at the greatest risk. If your men have sex with men and you're in Europe.
Afrikaa kibbaa keessaa shamara jiraattu yoo ilaalte vaayirasii HIVtti saaxilamuudhaaf hireen ishee olaanaadha. Dhiira dhiira waliin quunnamtii saalaa raawwatu taate Awurooppaa keessa jiraatta yoo ta'e vaayirasii HIVtti saaxilamuudhaaf hireen qaban olaanaadha. Awurooppaa bahaaf Raashiyaa keessatti kanneen baala sammuu joonjessu gargaaramanillee ilaalla. weerarri dhukkubootaa naannolee adda addaatti adda addummaa qaba.
Kanaaf biyyoonni akkuma adda addummaa weerara dhukkuba kanaatti deebii kennuu qabu ka jedhan Maartin Hoo UNAIDS uummata miliyoona kudha shan waggaa kana dawaa farra eedsii argachuuf jiru jedhee labsuuf abdii qaba jedhan. Kunis kaayyoo hawaasni addunyaa kaa'ate keessaa tokko ta'us garuu jedhan kanneen dawaa kana barbaadan miliyoona hedduun jiraachuu malu. Vaayirasii HIV qaama isaanii keessa akka jiru kan hin beeknes danuudha.
We've anticipated that we do need to increase the amount of money provided for the response. We hope- Maallaqa kanaaf oolfamu dabaluu qabna jennee yaanna. Akkuma kanaan dura gochaa turre hawaasni addunyaa madda qabeenyaa dabalamuu barbaadamu kanaa ta'uu qaba. Gara fuulduraattis itti fufuu qabu.
Biyyoonni deebii karaa qabeenyaan gumaachan yeroo yerootti itti fufuu ka qabu yoo ta'u yeroodhaa gara yerootis hammisaa dabaluu qaba. Kanaafis odeeffannoo tarsiimoo qabeessa tajaajila fayyaa fooyya'e hojii quubsaan hojjetamuu qabeenya jiruun sirriitti gargaaramuuf karaa bana jedhan UNAIDS fi Lancet Commission akeekkachiisa kennan qabu.
There is a strong international response to the epidemic still, but there is a concern. great- Ammayyuu addunyaan waa'ee eersiif deebiin kennu jabaadha. Garuu yaaddoon jiru dhukkubicha ittisuudhaaf bu'aan gaariin argamaa waan jiruuf uummanni weerarri jiru dhabame jedhee yaaduu mala. Kanaaf waan nuti jechuu yaalaa jirru dhukkuba eersii hin dhabamin jira. Waggoota dhufan shan keessatti weerara kana dhabamsiisuu dandeenya. Kun ta'uu baannaan duubatti siggigaachuutu dhufa.
Dhukkuba eersii dhabamsiisuuf yaalii ta'u jajjabeessuuf maallaqa dabalataa kanneen baala sammuu joonjessuun gargaaramaniif carraa wal'aansa fayyaa akka argatan gochuu koondomiin akka garaatti akka argamu gochuu dhiironni akka dhanna qabatan yookaan kittaannaa irratti gaggeeffamu gochuu dawaa farra eersii dhukkubicha ofirraa ittisuuf gargaaramu akkasumas loogii gaggeeffamu dhabamsiisuu barbaada. maartiin hoo akka jedhanitti weerara dhukkuba hiv eedsii dhabamsiisuuf hoogganoota siyaasaa hayyoota saayinsii qabsaa'otaa fi dhaabotii kan dhuunfaa ta'an gidduutti hariiroo jabaan jiraachuu qaba dhukkuba hiv eedsii dhabamsiisuuf yaaliin ta'u dhukkuboota ka biroofis akka fakkeenyaatti ilaalamuu qabaa jedhaniiru. mata duree lammaffaatti ennaa ceenu dhukkubi sombaa dawaanni fayyisuu dadhabe hammaataa jira kunis dawaa antibaayotiks gosa lama yookaan sancaalaadhaan baakteeriyaa dhukkuba sombaa fidu ajjeesuu dadhabuu jechuudha bara 2013 keessa namoonni dhukkuba sombaa dawaan fayyuu dadhabeen qabaman walakkaa miliyoonaa ka ta'an ta'uu jaarmiyaan fayyaa addunyaa gabaasee ture. kunis namoota duraan dhukkuba sombaan qabamanii wal'aansa argatanii fayyan yookaan immoo kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan irratti ta'e. Yeroo baay'ee namoonni kun dawaa gatiinsaa salphaa ta'e yookaan immoo tola kennamu kan yeroo ajajamuuf liqimsanii hin fixan yookaan immoo gidduutti fudhachuu dhaabu. Dawaan rifaamsiin akkasumas aysoniazid jedhamu baakteeriyaan dhukkuba sombaa fidu akka yeroo argatee of ijaaruuf yeroo kenna hayyoonni akka jedhanitti dhukkuba sombaa dawaan fayyuu dide yookaan immoo mdr tb jedhamu wal'aanuuf hanga waggaa lamaa fudhachuu mala kanaafis dawaa gosa hedduu wal duukaa fudhachuun waan barbaachisuuf jecha namoonni sababaa heddummachuu gosa dawaa kanaan du'anis lakkoofsaan hedduudha. Garuu barruun Plus Medicine jedhamu irratti kabarreessan qorattoonni Biriteeniif biyya Peeruu abdii jiru labsaniiru. Dhukkuba sombaa dawaan fayyisuu dide maatii nama dhukkubsate yookaan naannoo inni jiraatu keessatti nama biraatti daddabarsuuf carraan qabu xinnoodha. Kana jechuun akka dhukkuba sombaa dawaan fayyu sana akka salphaatti hin daddabru jechuudha. Dhukkuboota gammoojjii kan ilaaleen hayyuu ka ta'an Luwis Giraanjan London keessa ka jiru kolleejii Impeeriyaal irraa qorannaa Peeruu keessatti gaggeeffame kana hoogganan.
In becoming drug resistant, the bacteria undergoes what's called a fitness cost.
baakteeriyaan dawaa dura dhaabachuun duudide kun ofiisaa of ijaaree haala naannoof dawaa fudhatan dura dhaabbata garuu namarraa gara namaatti dabree dhukkuba sombaa nama qabsiisuuf humna xiqqoo qabaata Giraanjaaniif waahiloonni isaanii waggaa sadiif nama dhukkuba sombaa dawaan fayyuu dide qaban mana kuma tokko limaa Peeruu keessaa qoratan. Isaan kana waliin ka jiraatan immoo namoota kuma lamaaf dhibba sadii turan. Isaan kana keessaa soddomi shan qofaatu dhukkubichaan qabame. Kanneen dhukkuba sombaa dawaan fayyise waliin jiraatan keessa ka qabaman garuu dhibba tokkoof kudha afur ture. Qorattoonni akka gabaasanitti namoonni nama dhukkuba sombaa dawaan fayyuu dadhabe waliin jiraatan dhukkubichaan qabamuuf carraan qaban kanneen dhukkuba sombaa dawaan fayyisuun qabaman waliin wal bira qabamee yeroo laalamu harka afurtamii afuriin gaccabaadha. Garuu jedhan Giraanjaan.
It's still a huge problem, despite what we found in, in the study, which is encouraging and suggests that.
qorannaan keenya kanaa jedhu malee fayyuu dadhabuun kun rakkoo guddaa uumee jira dhukkuba sombaa dhabamsiisuudhaaf sagantaaleen ba'an guutummaatti hojiirra ooluu dadhabuun dhukkubichi dawaan akka hin fayyineef karaa saaqee jira kanaaf haala itti fuufinsa qabuun guutummaatti hojiirra oolchuu barbaachisa Dhukkubi sombaa dawaan fayyisuu dadhabe akkaan hamaa ta'uu kan ibsan Giraanjaan faana bu'uu fi wal'aansa kennuun barbaachisaa ta'uu jabeessanii hubachiisan. Kanumaanin kanarraaf jedhee xumura dhaggeeffatoota keenya torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti. An jaallannee gammadaati.
Qophiiteen fixachuu jirra mee ammoo gara oduu dhumaatiif namu.
oduu afaniin sin dhageesse dhaggeeffatoota keenya aangawoonni tuuniziyaa aleellaa kaleessa hoteela bashan kaleessatu hin ta'in torban darbe hoteela bashannanaa handaara galaanaa tokko cinatti geggeessame namoota 38 galaafate wajjiin hidhata qabaachuutti kanneen shakkan namoota 12 hidhuu isaanii aangawaan tokko irra beeksisanii jiran hidhataan haleellaa sana geggeesse kan sa'iif rizguul jedhamu fin- fixinsa jimaata dabre soosee magaalaa jedhamtu sana keessatti raawwatame booda kan ajjeesame ta'eyyuu aleellaa sanaa booda namoonni hidhata qaban namoonni immoo gargaaran ni jiru jechuudhaan aangawoonni tuuniziyaa akka shakkan ta'uun beekamee jira. Hidhattoonni arra ganama baankii magaalaa Kaayiroo biratti loltuu nageegumsaa aleelanii ajjeesan kaleessa immoo ulaalee sakattaa waraana masrii kanneen siinaa gama kaabaa jiran hedduu irratti haleellaaleen hedduun geggeessamuun isaanii beekamaadha. Poolisoonni masrii mana magaalaa keessaa tokko weeraruudhaan miseensa Musliima Biraazarhuud sagal kanneen ta'an ajjeesuun isaaniis beekamee jira. Haleellaan qindaawaan roobi darbe humnoota fiinxaaleeyyiin geggeessameef garee Islaamik Isteetitti hidhata qabu sun garuu waggoota kurna hedduu keessatti haleellaa kutaa siinaa keessatti geggeessaman keessaa isa guddaadha jedhamee jira akka jedhamutti haleellaa sana keessatti hidhattoota islaamummaa dhibba tokko oliif loltoota mootummaa masrii kurna hedduutu ajjeesame garuu lakkoobsichi madda walabaan hin mirkanoofne oduun ammaaf qabnu kanuma
Sagantaa raadiyoonii VOA galgal galgala sa'aatii lamaa hanga akka sa'aatii sadiitti meetirabaandii kudhanii sagalii yookaan kiiloo heerzii kum kudhanii shaniitii fi dhibbi jaaf soddomi irratti meetirabaandii digdamii lama yookaan kiiloo heerzii kum kudhanii sadiitii fi dhibbi saddeetiif torbaatami irratti meetirabaandii digdamii shanii yookaan kiiloo heerzii kum kudhanii lamaatiif afurtama kum kudhanii lamaatiif saddeettamaa fi kum kudhanii lamaatiif dhibbi tokkoof afurtami irratti wiixataa hanga jimaataatti afaan oromootiin isanii dabarsinu kaardhaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra naga keessanuu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.